Hmm. hello my people. hmm i no get blogger for social media i only get my spoken man moses olafele i no employ any other blogger for facebook or for youtube i no dey watch i no dey send them. ewu my pipo ah oh na because i no ah i no well o oh, if not then the way i for take shout for here and i no get wetin i get with abike kaviezi that one na lie you get kaviezi o oh, i know say you dey lie o oh. eh before dem come say i say me kiri obafi káádé pẹ́ lórí ìgbà àjà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kábíyèsí o kábíyèsí say Ife e say na we all get am o e say e be our papa hmm. pipo wey dey say go and talk about your Ife e say from from na Oduduwa to Brazil from Brazil ah which country you mention again worry everywhere e say na oduduwa get am for onitsha na onitsha again e say na oduduwa na im get am hmm lọdọ igbo benin abi na benin dey call abi edo i don't know wetin she dey call you understand my pipo kabiyesi say no get anybody wen e put for facebook or youtube When he give am work make they dey do caviarcy o Now im make i dey tok am say ha! They never do una thing finish o caviarcy suppose to see say They don put your even your picture caviarcy picture They don put am They put am for even wia dem dey carry people video dey do analysis dey cause them in the sake of say they say dem dey fight for palace and <laughs> dorcas you dey praise caviarcy wife dem when you no know them, just because you come how ah, if ah, take do you if cause you are you not a visitor if you come there as you come there is there ah, they are so nah because you serve they talk oh. you serve they you dey ah yeah yeah yeah. i no say you no praise caviarcy you. Oh, i no say you no praise because me i the way they talk i know they cause i know cause kabiyesi for my channel i dey only dey tell kabiyesi say kabiyesi say we are free to tell to if things are not going well say we dey free to talk am uh-huh. kabiyesi don say make we no talk am when e come be say some people come want you like wetin you like no be wetin i like you no like queen army no mean say me everybody know for this social media facebook youtube everywhere They know say i be queen naomi die hard america the whole world knows say me When e know queen naomi uh, nigeria europe eh, yoruba people for the whole world They know say i be queen naomi die hard fan fans They know i know they change i know they shake everybody know that one you understand i don't receive so i don't receive strike i don't. They don't demonetize my channel because before because of queen naomi e matter but i don't give up i see they struggle. They don't laugh me They don't winch me my boss are secondance channel They don't winch am dem don carry if i do video They will carry am go dey insult me i don't shake i don't shake and to god be the glory say the person when i dey when i get up for say ah ah make una leave this daughter of zion alone wetin he do na thank god say he no come and come say ah but say i no send you He no talk like that. nothing wey they no do queen army never answer beta pipo na na na daft na he wan come answer mm Now daft he wan come answer I say ah only of ife should come out and and eh, debunk all this. Only oni of ife I listened to Dorcas. I still have the video. If you people want to listen eh, to it, I can I can uh, provide it, but I don't have the this thing now. For some time now, almost going to two weeks, I never do live chat. I never do live show because my body get as it e be. I just manage, you understand? E not easy. I just as I did so now, lie down, lie down detox. talk i dey get i dey get bastard headache sef the first thing i bin no wan even come out o oh. person go say make he rest make e lie down rest you no go even see fit e rest o oh. you go still come out come dey talk as you go see gist person must come out come talk my people, hmm welcome to bc tv if na today you dey guy dey post say you never subscribe make you subscribe o oh. hit on the notification bell so that anytime we dey bring video dey come you go dey see am and returning god go bless una i dey talk about royal home i dey talk about nigeria celebrities for my channel trending news now i dey deal with i dey analyze shows for here i dey sit down dey do live shows i dey fight war against bully of queen naomi bully people wey dey bully queen naomi now i dey fight against yes i no dey fight against Uh, I'm not a fight Oni of Ife. Oni of Ife is my king. You understand? I'm not fighting them. I not fight Oni of Ife. I not even fight the Oloris. Now, na Arewa they carry while I give them. So anytime when the baby insult Queen Naomi, then I will not come out for them. Now waiting me and they do. So that is what I am doing. So make it be since he hates Queen Naomi let's do it vice versa you understand my people. Now, wetin i dey do be that one so my correct people, i land i show so some people say dem not hear they no they understand wetin me i talk. make one dey the listing. at the beginning if i carry any video when be say na yoruba i dey always dey talk the thing when it e happen but i know go your video because i I no get stamina i no wan make the video too long i will just leave her like that at least na don suppose to pick for inside say mommy but He say he don talk to He through dorcas even though i no put pictures for here He say don talk to He through dorcas He con dey very excited say caviarcy say he no dey date um uh, wetin be name He no dey date abike That is zero That one na lie because we hear that voice note maybe e no dey date am again He don't first date am if e no date am e don first shook am you understand me shebi una they here now there is if you come there is something if you not get anything to do with am una no see picture when dem take that day when the way wey take put hand carry hand go up on top of Kabiyesi head oh my god e Don't finish. finish una see that day when he go palace as he take carry hand up he wan take picture He he put hand up like this. He snap picture with kabiyesi you understand me so that familiarity is too much and kabiyesi you know that? wetin me i dey talk now dat same lady kabiyesi o oh, wetin make really make you and queen naomi take tok see wen be say queen naomi no even dey palace the day wen dat thing happen for social media see wen you call queen naomi you con dey beg am make e forgive you you understand see wen abike talk, say dat thing wen abike go dey talk for social media about queen naomi see you know say me now as i dey here so i dey tell you the truth kábíyèsí o kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kábíyèsí like kábíyèsí tell dorcas say he no put anybody make e dey fight for am for social media He say no employ any blogger He say anybody dey free to come ife no be anybody get ife you understand he be father to the all na wetin he talk na wetin he talk he say facebook o he no employ anybody You know, say make people fight for him. e no talk like that. you see eh di way wey now, the way wey the WB they come out if we talk about queen naomi we put queen naomi picture and only of a picture together, the baby go come out because dem dey send her you don't know the wives that you are married The wife when you marry all of them they get they get social media handle dem get facebook youtube dem get everything wey be say pesin dey handle as you enta your room for night you sef dey do your own and so your wife dem dem dey watch becos dem get pipo dem dey use fake dis to dey comment so na pikin wey dey belle na you fit deny something for not no be the one wey dey for outside. you understand wetin me mean as i dey talk say you understand and you know wetin me mean as i dey talk. say na that time when na when queen naomi when you come dey when you beg her even though she say she forgive you but she no forget because the thing dey pain am for body say ah ah wetin be that na see finish how come that lady when e reach to born queen naomi see wetin e go dey talk share this video guys